tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize mu gihugu c'u Burundi polisi yataye muri yompi abantu bane bagirizwa kwiba imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amarundi mu banki y'ubudandaji Bankob nobwira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bubashikana
uyu ni trinitas agira uko ishaka umuyobozi mukuru wa bankobu mu yagezweho hirya nino ku isi ukekwa guturira ingoro y'inama nshingamateka ya afurika y'epfo yatawe muri yompi naho amerika igasaba ko ubutegetsi bwa sudani buja mu minwe y'abasivile ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika reka amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba tuyahere ku mugabane wa afurika aho abategetsi muri kenya bariko barondera abarwanyi bo mu murwi wa al shabab bishe abantu batandatu mu gatondo kuno wa mbere muri komune ya lamu iyo komune iri ku mupaka kenya ihana na somaliya ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu ejo ni mukankusi
ibungu mashari ya komiseri wa lamu yavuze ko abakekwaho kuba abarwanyi ba al shababu bagabye igitero kandi bishe abaturage mu midugudu uyu munsi mu gitondo mu karere ka wido cyakora ntawahise yigamba icyo gitero mashari yavuze ko barimo gukurikira aba bakekwa mu ishyamba yongeyeho ko bashobora kuba banihisha mu baturage uyu muyobozi yakomeje avuga ko barimo gusaba abaturage gufasha kumenya aho abagizi ba nabi banyuze televiziyo ya kenya citizen tv yatangaje ko byibura umwe mu bishwe yarashwe undi yatemagujwe umuhoro kandi ko abandi batwitswe ari bazima radiyo ijwi rya amerika ntiyabashije kubona amakuru adafite aho abogamiye umuturage wo mu karere ka wido yavuze ko abo bagabye igitero banatwitse amazu menshi nubwo abaturage benshi bavuganye n'amaradiyo yaho bibazaga niba urwo rugomo ari urw'abarwanyi ba kisilamu cyangwa niba hari aho ruhuriye na politiki mu gihugu ibitangazamakuru byasubiyemo iby'abaturage bavugaga ko abenshi mu bagabye igitero bari bitwaje imihoro mu gihe abarwanyi ba al shababu bazwiho kwitwaza imbunda
ejo ni mukankusi urakenuye tukiri ku mugabane wa afurika abajeje umutekano muri afurika y'epfo batangaza ko bafashe umugabo bikekwa ko ari we yaturiye ingoro ikoreramwo inama nshingamateka ku munsi w'ejo wa mungu edi rwema yadukurikiraniye ino nkuru ibyo byabaye mu gihe serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zikomeje kugerageza guhangana n'ingaruka zatewe n'inkongi y'umuriro yatangijwe kuri iki cyumweru uwo muriro umaze kwangiza ibice byinshi bigize iyo ngoro y'inteko byubatswe guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane uwo muriro wanakubise hasi igisenge kimwe mu nyubakwa muri iyo ngoro kugeza ubu nta muntu waba wakomerekejwe n'uwo muriro biteganyijwe ko umugabo w'imyaka mirongo ine n'icyenda wafashwe akekwaho kugira uruhare mu gutangiza umuriro azagezwa mu rukiko kuri uyu wa kabiri kugira ngo asomerwe ibyaha aregwa umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha nomutandazo mbambo yabwiye televiziyo enka yo muri afurika y'epfo ko uwo mugabo yinjiye mu nteko anyuze mu idirishya inzego z'iperereza zikomeje gukurikirana kugira ngo zimenye uburyo yanyuze muri humye abashinzwe kurinda umutekano w'iyo nteko
ejo rya amerika turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi nari nabicaye ku masonga nk'itangura leta zunze ubumwe za amerika zisaba ko ubutegetsi bwa sudani buhabwa abasivile ibi amerika ibisabye inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere abdallah hamdok atanze imihoho ejo ni mukankusi n'ibyagarutse kutubwira amerika yasabye abayobozi ba sudani gukora ku buryo habaho ubuyobozi bwa gisivile kandi urugomo rukorerwa abigaragambya nyuma y'uko abdallah hamdok asezeye rugahagarara gusezera kwe birarohamwe icuraburindi inzibacyuho yerekeza ku matora ku rubuga rwa twitter ibiro bya departoma ya leta muri amerika bishinzwe ibibazo bya afurika byanditse bigira biti nyuma y'uko minisitiri w'intebe hamdok asezeye ku mirimo abayobozi ba sudani bagomba gushyira ku ruhande ibibatandukanya bagashaka uburyo bumvikana kandi bagakora ku buryo ubuyobozi bukomeza kuba ubw'abasivili hamdok yatangaje ejo ku cyumweru ko yeguye ku mirimo amaze kunanirwa kugera ku bwumvikane bwatuma inzibacyuho itera intambwe imbere yahamagariye ibiganiro byatuma haboneka amasezerano mashya ku nzibacyuho amagambo yakurikiye iyegura rye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko sudani yacitsemo ibice bamwe bababajwe n'uko babuze umuyobozi bavuga ko yagaragaje ubushishozi abandi bakomeje kurakazwa n'uko hamdok yasubiye ku buyobozi nyuma ya kudeta bumvikanishije ko biyemeje guhagarika ubuyobozi bwa gisirikari hamdok yeguye nyuma y'amasaha habaye imyigaragambyo yahuje imbaga yamagana igisirikari abasivili mirongo itanu na barindwi barishwe mu gihe ingabo zishinzwe umutekano zagiye guhagarika iyo myigaragambyo cyangwa kuyisesa kuva tariki makumyabiri n'eshanu y'ukwezi kwa cumi nk'uko amakuru aturuka mu buvuzi atangazwa n'abari ku ruhande rw'abigaragambya abivuga indi myigaragambyo iteganijwe ejo kuwa kabiri
barakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi na edi rwema kuri ayo makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza aya n'ayandi ndabutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese ya yutube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata c'umutekano h'ingabo z'uburundi zivuga ko zagavye igitero ku barwanyi umugwire de tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi abagabwe ko ibitero bivugwa ko bari mu bice bitandukanye vy'imisozi miremire ya groupement ya kigoma groupement ya kigoma muri teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu manuko bwa kongo inkuru y'umenyeshamakuru y'ijwi rya amerika muri kongo vedaste ngabo amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'uburundi batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko igisirikare cy'uburundi ejo ku cyumweru cyagabye ibitero ku nyeshyamba z'abarundi zare ritabara bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari kashengo kitavuza mpegeri ndetse na rukuka andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'uburundi na redi tabara yemeza yuko hari inyeshyamba imwe ya redi tabara igisirikare cy'uburundi cyafatiye ahitwa ku kijyama ijwi rya amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshyamba z'abarundi za redi tabara patrick nahimana yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'uburundi hamwe n'imbonerakure amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa cyenda ku duga zimwe mu ngabo z'uburundi ziri kumwe n'imbonerakure niho ariko zigana ahari ibirindiro byacu rero tugwa mu mitego yacu turiko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu gashengo bibera aho bita mu rukuka bibera no mu gitembe ubu ngubu tuvugana rero niho bari abo bantu ubu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makarito nakubwiye ariko rero hariho umuco umwe waba waraye urenganye ugaca mu murongo ukaba waraye mu kagero igihe tuvugana iyo uvuga ko ari ingabo z'uburundi muri kugwana nazo ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'uburundi kuba dufite amakuru ahagije aho bavuye muri bataye mu cy'ibitoki mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe ku ruhande rwabo ejo twararashe abantu icumi bapfuye turabona imahiti zabo ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku kijyamo ejo oya oya niyo makuru maze bavuga ko atari abasada bacu barakwiye ibi byo kugwanira ku butaka bwa kongo muri abarundi mubona bisobanura iki twebwe leta y'uburundi niyo yaje ko turondera twahungiye twarwiye ino turo turondera twirenganura urumva rero twaba duterewe no twivunira gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere majoro diodone kasereka atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize hagati ya tariki ya mirongo ibiri na kane na tariki ya mirongo ibiri na gatanu sosiyete sivile zo muri uvira zavuze yuko hari abasirikare barenga magana atatu mirongo urunani b'uburundi binjiye muri kongo banyuze za remera ho muri teritwari ya uvira berekeza mu misozi miremire za kifu niho muri grupema ya kigoma je prends les cas récemment le 25 à le 24 il y a eu infiltration armée il y a eu moins armée burundaise tout plus de 380 personnes armée burundaise il traversait facilement on était pas comme tariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri hari ingabo z'uburundi zirenga magana atatu mirongo urunani zinjiye ahitwa kitemesho bazamukira mu misozi ya lemera banyura ahitwa kidote nyawera bajya ahitwa gifuni mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abanzi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza perezida evariste ndayishimiye n'umuryango w'umwaka musha mwiza yavuze yuko umugwi wa redi tabara ari uw'iterabwoba ntagire uwujya mu mukondo wa sosi ngo yijanjaye twame turyamiye amajanja twese umwasi ntabice mu ryahumye kuko murazi ko yama yagaragaje akatani kake kutwubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima aho hakurya mu buseruko bwa kongo turahumva wa mugwi w'iterabwoba rede tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga adf ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe ivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kurwanya iyo migwi natwe ni ukwama twarikanuye si ubwa mbere igisirikare cy'uburundi kigwanira muri teritwari ya buvira n'inyeshamba za redi tabara ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa kane baragwanye mu myaka ishize igisirikare cy'uburundi cyagiye gihakana ko kitinjiye ku butaka bwa kongo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za loni ko icyo gisirikare cyari muri kongo bedase gabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivuyemo
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari inkuru nari nemeye yo muri bankubu aho polisi yataye muri yombi abantu bane bagirizwa kwiba amafaranga agera ku miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi mu ibanki y'ubudandaji bankubu iri mu burundi ayo mafaranga yibwe mu mpera z'umwaka duheruka gusozera hakoreshejwe ubuhinga bwa none elojuri kaneza ari nayirobi muri kenya niyo nkuru adufitiye ku cicaro gikuru c'igipolisi c'inyamiramabi kiri muri komine mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura niho umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano yerekaniye abagirizwa ubwo busuma bwo mw'ibanki y'ubudandaji bankobu yavuze ko abakoze ubwo busuma bakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi babifashijwemwo n'umwe mu bakozi b'iyo banki akorera mu gisata c'ubuhinga informatike mu bahagaritswe n'igipolisi harimwo umukenyezi umwe ntiyagirizwa ubusuma nk'abandi ariko akurikiranwa kuba yarasohotse arasamara asiga imashini nyabwonko maze aba ariyo bakoresha mu kwinjira mu ndinganizo y'ubuhinga banki ikoresha Pierre Nkurikiye yashimiye ubuyobozi bwa Bankobo bwituye bukizera igipolisi mu maguru masha ahanura ayandi mabanki n'abantu bose bibwa biciye mu buhinga bwa none kwitura inzego z'umutekano ku gihe hariho mu yandi mabanki aho bivye amamiliyari n'amamiliyari mbere baranajabuka n'igihugu batarafatwa kubera kuko bene ayo mabanki batihuse guca babwira igipolisi kandi gifise ubuhinga bwo gushobora kubatuza ara tugasaba n'ayandi mabanki ko igihe cose habaye ubusuma boca babwira n'ingoga igipolisi kandi turararikira n'abandi bantu bose bashobora kuba bibwa muri ubwo buryo bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi baba ari babandi bibwa biciye ku matelefoni n'ubu ngaha mu gipolisi turakomeza kwakira abantu baza kwitwara bavuga bavuga ko biba bavuga ko abantu babandikiye ubutumwa kuri telefone bababwira ngo bagomba kubaha akazi ngo nibatange amafaranga nananaya kubaha ngo ingurane ngo ifashanyo bakanabeshera abakuru cyane bo muri kino gihugu ngo ni kanaka ngo ariko ngo aratanga imfashanyo Trinitas Girkwishaka umuyobozi mukuru wa Bankobo nawe yashimiye inyamiramabi zafashije banki arongoye kugaruza ivyibwe yongera ahanura abantu na cyane cyane abaronka utuzi muri banki kwirinda akaboko nubwira ko rero saba abakozi bacu yuko by'ukuri bovavanura n'ubwo bugizi bwa nabi ko ataho bubashikana bamenye ko ubuhinga bwa none bwateye imbere ku buryo igikozwe cyose atari cyo gitezwa kumenyekana ibi ni byo biboneye kandi ntibisiba gufatwa hanyuma mpanura n'urwaruka rw'ubu kuko murabyo abafashwe ahanini bari mu bakiri bato bagerageze barya ibyo babiriye akuya nk'abo baba baramaze kuronka akazi muri iki gihugu kirimo ubushomeri bwinshi birababaje cyane ingene hejuru y'ivyo n'ingene banki yacu igerageza guhemba neza abakozi baheza bakaja hamwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bashobore kononera banki kandi bakaba bononeye n'igihugu kuko ajya amafaranga n'ay'abanywanyi bacu kugeza ubu amamiliyoni mirongo irindwi ku ijana na mirongo itanu yari yibwe niyamaze kugarukanwa mu kigega ca banko boom amwe yatowe yamaze kugera ku makonti y'ayandi mazu yo kubika no kuziganya ayandi nayo yamaze kugurwa ibintu birimo imodokari igipolisi kimenyesha ko ubudosi yerekeye ubusuma yamaze bimaze kugezwa mu minwe y'ubutungane mu Burundi ivyaha vyo kwibisha ubuhinga bwa none cybercriminalité mu gifaransa ntibumenyerewe rwose gukoreshwa iki cyaha ku isi ahenshi kirazwi kigahanishwa mu nyororo w'imyaka ibiri n'ihada bigenda itandukana ku bihugu eroje buri kaneza ijwi rya amerika eroje uri kaneza nawe we tugukengurukire duce twinjira mu gice cya gatatu cy'ibiganiro vy'uno mugoroba tugiye kubandaniriza ku makuru yaranze igisata c'amagara y'abantu mu burundi umenyesha amakuru wacu desire hatunga imana niwe yabiduteguriye uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitigiri vy'abandura umugera wa covid cumi n'icenda aho mu kwezi kwa mbere honyene umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye baba babitumye n'imisi mikuru yarangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanduye baboneka hanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura umushikiranganji yarajejwe amagara y'abantu ico gihe yaciye ahamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'ico kiza agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko ku batazobishira mu ngiro muri abo rero amajana abiri na mirongo inani na bane twasanze harimwo abandi umugera wa coronavirus bashika mirongo itatu kandi hari haheze amezi arenga abiri ata muntu yanduye hagati mu gihugu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bo kurwanya sida buramenyesheje ko abenegihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere ku bantu bose bagiye hamwe n'uwo batuye ko coronavirus bisabwa ko bokwipimisha ku mavuriro y'uburere kirere ivuriro rya bwiza jabe kamenge na ruziba naho atakimenyetso na kimwe bo babibonako ubushikiranganji busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune hamwe no gupima ubushuhe aho hose bishoboka abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'izi ngingo mu gihugu cose guhera igenekerezo rya ndwi nzero bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo wese yoca ku bintu n'izi ngingo yotangishwa ihadabu naho biri uko muri ico gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo co kugumiza ukwa bonyene ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha mirongo irindwi n'abiri gushika ku minsi indwi umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ico kiza waciye utangaza izindi ngingo harimwo kugara imbibe abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana keretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga cy'indege cya bujumbura iyo ngingo yamaze amezi hafi atandatu ingingo abanyagihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose nk'uko bivugwa n'umuremesha kiyago wo mu ntara ya muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kurwanya covid cumi n'icyenda nuko kumbure hari igihe babifata minenegwe bakabifata minenegwe bakabona nk'uko umengo hariho bamwe bamwe biboneka umenga n'icyo kiza nta kihari iyo wahimirije cyane ukabona yuko umengo harimo kubagora ariko imyumvire icyo bita kumva no gufata ibintu mu ntoke kuko burya inyigisho ni kimwe kuzishyira mu ngiro nacyo ni ikindi twebwe aho tugeza turigisha ariko kuzishyira mu ngiro uca umengo bikeneye yuko haba sivi gukurikirana gusumba mbe kubera iki utabishyize mu ngiro ivyo navyo iyo urimo urabigirira umuntu akuze uca umenga inyungu ntizigaruka kuriwe ahubwo twebwe ico tuje twigishana cyane cyane ko umuntu kwikingira ari vyiza gusumba ukwivuza bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ngwara nk'icitwazo ku bashaka gushika ku nyungu zabo uyu ni umwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe twari noneho twaranumvise yuko iyi ndwara burya ni bizinesi nani iri ni bizinesi kweri iyi ndwara uri kurabiraba ni indwara iyi ndwara y'abarimo barikorera ibyashara byabo mu burundi iyi ndwara iyo yabaye iyo tuba twarabonye si yo kabisa no muri tanzania nabo ntibayemera nabo bavuga yuko iyi ndwara ari bizinesi yo mu bazungu barimo barihigira ubugari nabo nyine igikwiye no gusenga ntabwo byo kuvuga yuko woyikingira ijana ku ijana ntibikunda uba wiriwe no mu isoko ugaragura amafaranga ntuzi uwayazanye ntuzi uko byagenze wagira muhira ukayambira abana wagira muhira ukagira iki ntibikunda mbega nk'ubu batwugana kujya babigize mu rwanda yewe abatware bacu ntibirambire ntibahangame ko ugomba kwera ndabakomeye amashyi ahubwo ujya kuvuga ko batwuguranira mu nzu tugatega ibikorwa dukore kuko nta sida hamba urupfu rubaye ibiza biraza bikadusiga ibindi bikaza twogira ingorane gusoma twaba turi mu nzu kubera ingingo leta yafashe mu kurwanya umugera w'indwara ya coronavirus hari imiryango yahagiriye ingorane uretse abagwaye n'abitavye imana twavuga ahanini iyo aribeshejweho n'urudandazwa na cane cane rukorwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka aba ni bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya muyinga abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane twebwe nk'abakenyezi turahura n'ingorane ukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira ngo uronke umuntu agupima kwakira bukeye ukararayo na bukeye ukararayo bigatuma no mu ngombera abakenyezi benshi biriko biratuzanira n'ingorane zotuma twawukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura twebwe rero nk'abakangurira amahoro ni ukuri biranatugora rwose kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba kandi mu byo twiyemeje ari ukubahimiriza kujya leta ibisaba kugira ngo bisununure mu muryango icyari kibereye ni uko kumbure bofata ingingo ngo kimwe nambe ibyo bidandaza bishobora kuza bakaraba ingene bishyikira abo bakenyezi batarinze gutama batarinze gushyira ko ubwo buryo bundi ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwabo mu rundi ryaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kurwanya iyo ndwara mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandura umugera bari bagabanutse icyo gihe mu nyuma yaho abarwayi b'umugera wa korona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu aho twovuga nko mu ntara za kirundo ngozi na gitega aho ku munsi bashobora gupima abanduye umugera bashika kuri ijana na mirongo ine nka komine ya kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika amajana abiri na mirongo irindwi na babiri kirundo nayo majana abiri na mirongo ibiri ku rwego rw'uburere bw'ubuvuzi mirongo ine n'indwi buri mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu hatowe abarwayi majana umunani na mirongo icyenda na batandatu mu burere mirongo ibiri na kamwe mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe ni banki y'isi yose bwo mu bwoko bwa sinopharm vyabaye igitangaza kuko uburundi hamwe na eritrea nivyo bihugu bibiri ku isi vyari vyararahiye birarengwa ko bitazokwakira incanco n'aha nyene leta yabandanije ivuga ko ibizoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa ari nako guca ihamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo tadendi kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe ni ikete banki mondiale yashikirije umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no kuvura kovide muri iryo kete bafite iciyumviro y'uko bashobora kuduha incanco bakazana incanco cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri afurika santarare cac twebwe icyo dukora ni ugutegura aho dushobora kuzishira mugabo vyumvikana yuko twebwe tutagiye gutangura gucandaga abenegihugu ntabwo tuzosaba kuja kwicandagisha mugabo bishitse umuntu akaba bikeneye izo nshansho gihe bazaba bazizanye si uno munsi ntazirashika urukeneye ishobora kugwiteza rero vyumvikane yuko ivyo bindi ntibiraba kwaruhira ngo twishure kuri iri kete kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira icyo bivuze ko izo nizo ngingo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye twebwe abagize umugwi badusabye ati mwebwe mworondera aho mutegerezwa kuzishira ibisigaye bikazokurikira umwaka ugiye kurangira uburundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera bwo mu bwoko bwa johnson and johnson naho gushika ubu ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu budashira habona abamaze kwicandagisha naho ahanini mu gisata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa covid cumi n'icyenda haribonekeje ingwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye aho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyo ngwara yabarazananye mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo urucanco rwaratanzwe ku bana bo munsi y'imyaka itanu mu kwezi kwa gatatu mu bijanye no kurwanya umugera wa sida leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kurwanya uwo mugera umushikiranganji serivinze y'imana ajejwe amagara y'abantu ari muri komine ya bugenyuzi y'intara ya karusi itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri guheza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida yabivuze afatiye ko ibice birenga mirongo icenda n'icenda vy'abagendana uwo mugera buronswe imiti kandi ko mirongo icenda na babiri kw'ijana muri abo batakigira umugera mu maraso ariko kandi uwo mushikiranganji yaravuze ko hakiri intambwe yo gutera na cane cane mu bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bawanduye ishirahamwe rijejwe gushigikira abagendana umugera wa sida inss rivuga ko nyabuna n'indwara z'ivyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye kandi ko leta ikwiye kubifata nkama jeanne gapiya arongoye inss yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kurwanya ikiza sida kubera iki kubera kuva tutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa covid cumi n'icyenda oms iravuga yuko ibihugu byose muri rusange byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera mirongo itatu na bitandatu ku ijana ibyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo turwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga ataco tugishobora gukiza turi mu murunani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza rwo gupima muri iyo minsi indwi twagize ibiharuro twabonye ku bakenyezi bagendana umugera wa sida bafise ingorane ya kanseri ya col de l'uterus birateye ubwoba ko twabigize i bujumbura tubigira mu kirundo tubigira igitega aho rero mu kirundo n'igitega bobo ibiharuro biragera no muri mirongo itatu na bine ku ijana ni byinshi cyane aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasabye yuko mu mugambi uri kurakorwa wo ku rwego rw'igihugu ari wo mugambi dukorera ko kuko bagiye gutanga uruwundi wundi wahetse icyo batocibagira kuko abagendana umugera wa sida n'ibyo abatari bake muri iyi minsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe n'ibindi izindi ndwara zifata cyane cyane abakenyezi bagendana umugera wa sida nicyo gituma rero ariko ndatera akamo nsaba na cyane cyane kandi ko n'abo bakenyezi mu kwivuza boza baribuka bakivuza kare ntibivuze byarengeranye kuko iyo ari kare barashobora kubavura jeanne gapiya abandanya avuga ko umugera wa covid cumi n'icyenda waje usongera isibe mu bijyanye no gupima umugera wa sida oms iravuga yuko ibihugu byose muri rusange byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera mirongo itatu na bitandatu ku ijana ibyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo turwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza mu bijyanye n'indwara zidakira kandi zitandukiranaho abarwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganje ku bw'ivyo nyandwi agripine narongoye ishyirahamwe ry'abarwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira icyo asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru hariho ubushikiranganje bugejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kurwanya ikiza ruhunyanganda sida mu byo bavuga baravuga yuko sida bayirwanyije ku rugero rushimishije ariko rero twebwe abarwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumva umenga ntiturimo twagomba tubasabe ku izina ry'abarwayi ubushikiranganje buba ubushikiranganje bwitaho amagara y'abantu bukongera bukarwanya indwara zidakira izandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikirangajwi ntibwagira iryo zina twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzoba mukoze ayo niyo masabo nagomba kubatura umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yishyuye agira ati mugabo ntuvuge ngo ubushikirangajwi buhinduye izina ngo niho uca ubibona ni ukuraba mu by'ubushikirangajwi bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo ni ukuvuga yuko politiki yo kurwanya kanseri niyo wasabye ko ikwiye kujyaho kandi gushyika ubu ndazi yuko kanseri ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza reka twongere akariro twongere akariro kuko ni indwara igoye ni indwara igoye kuyikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida ndabizi iyo rero reka tuyize ko nawe nyine tumenye ingene byogenda mu rwego semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho umuvugizi w'urwo rwego sylvain habanabakize avuga ko byaba byavuye ku nguvu zashyizwe mu guhangana n'umugera wa korona ariko akabona ko nyabuna hari hakwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ku rugero runini birukira iki kiza cya korona kuko uravye ukuntu candukira kirateye ubwoba ugaca umenga cibagije kwitaho izindi ndwara aho twovuga nk'izi ndwara twita mu gifaransa les maladies chroniques aho zitikije inganda mu gihugu cacu aho twovuga nka kanseri twovuga nka diabete twovuga n'ama hypertension arterielle uriko uraraba ibiharuro bitangwa n'ubushanje bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ndwara zitana abantu benshi cyane rero uriko uraraba umenga izo ndwara zibagiwe kandi ziko ziratugandagura umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yaremeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ko ikiza cya covid cumi n'icyenda gisa n'icyatwaye inguvu nyinshi ariko ko igihugu kigiye guhagurukira n'izindi ndwara zibangamiye amagara y'abantu
harakoze desire hatunga imana ni no kuri we duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri uno mugoroba dushimira ababigizemwo uruhara bose yakoze mugenzi wacu diodone cubahiro niwe twari turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira hamwe na ingenieur audrius diane nahazo niwe mwari kumwe kuri mikoro turaza gusubira mu kanya igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku makuru yandi azoba agezweho ijya n'ino ku isi mu kurindira mubandanye kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu mutangura neza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri